months ago we hear say Iyami Oshulonga give the Ooni of Ife sixty days ultimatum to bring Queen Naomi back for inside the palace. Ooni of Ife dey run against time to make sure say Queen Naomi return within that sixty days. Even when e don dey reach time for dem to do Queen Naomi wedding for 30th of june as we hear make she for fit to return back inside the palace It e not happen. now they don't do everything to appease the deity as we the hear but victory they very very sketchy as we the hear say Iyamu Oshadanga herself don't impersonate appear to Olori Mariam hmm. Olori Mariam don meet her water low on this one o oh. because the information what we dey hear now it e dey very very scary my correct correct people now welcome back again to my youtube channel oh, my correct correct people. if not the first time where you they see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you well well o oh. na you go. Now im be the real mvp Now when lion roar we go know true true who be the king of the zanga yes if tree no fall axe no go rest for this matter wey e dey happen for inside the palace eh, some people dey look am like ordinary thing, but the gods don talk am say until queen naomi step her foot back inside the palace peace no fit to dey for inside that palace joy no fit to dey di honey of ife and the council of elders don shock o as we dey hear say olori marian don faint over Iyami Oshulonga image wey appear to am. Na so we take hear the alleged information no. Na serious wahala don burst for Olori as she don faint after seeing the image of Iyami Oshulonga, the powerful deity of Ile-Ife land. di tori wey dey ground for social media now be say olori mariam don faint afta im don see di picture of di woman wey order di truck make dem carry am go niger republic because eh, dem say as everybody see the picture everybody stand still e be like say the woman na a true representation of iyami osoronga oni of ife himself no fit to believe am as e see the image e jump up for receipt eh dem say the disappearance of olori mariam goods get serious spiritual connection how truck wey don dey go to kano eh wey dey go from kano to lagos go waka go niger republic how dat one take happen even small country no go allow truck just enter like that without passing through custom immigration or any other security check wey dem suppose to do according to wetin we dey hear di docket wey dem carry show say di goods suppose to go to lagos eh but somehow di truck enta eh, niger republic di docket na wetin e tok be dat say na from kano to lagos so how di tin say enter di niger republic dat one i go tell you say something sinister something spiritual dey inside di matter wen dem snap di docket and send am back to kano e still show lagos but di truck don already waka enta niger republic dis one na serious confusion wen olorimarian see di image of di woman wey order di diversion na there na we hear say she faint she faint dem say di woman resemble Iyami osoronga and everybody shock right now dem say eh, dem na to prepare again to go appease di gods na to prepare again because di one wey dem do be as if say e no dey accepted as e be say the gods don make am clear say until queen naomi return back to the palace peace go hard because dem believe say iyami oshonuga e dey fight for queen naomi and that queen naomi wey e dey fight for e never return and e no fit to take im words back three months ago we hear say iyami oshonuga give the honey of ife sixty days ultimatum to bring queen naomi back to the palace Oni of Ife dey run against time that time to make sure say Queen Naomi return within that sixty days my people but e no happen na dem don already do everything appease the gods do everything because eh, person wey e be say e dey open korokoro eye dey disobey diviners request That one no be small matter o no be wetin take small sit down small yarn dey talk dem say the woman wey order the goods to uh, niger republic na a deity and na serious matter even pipo wey be say dey fight eh, for queen naomi dem dey shocked at this one because this one na life and direct e don already enter person body appear to marian make marian know say this one no be pepe di pepe no be pepe peperi pepe pepe peperi pepe eh na serious story be dis particular one my correct correct people. hmm online in-law don take to comment section o as many many pipo dey share dia thoughts against thought for dis particular information wey i dey hear i totally uh, support wetin iyami osolonga dey do make e continue to dey fight all dis evil women for queen naomi sake because queen naomi na woman wey e no want wahala yes pipo dey tok say iyami osolonga well done e do well we thank you well well eh i dey like all this intervention wey e dey go on now because queen naomi if you leave her, she she she no be violent person she no be violent person she dey always dey keep her hand clean keep her hand straight see make all these women pack their load already leave queen naomi and her husband make dem enjoy their marriage my correct correct people. dem don vow say dem no go allow queen naomi get peace dem no go allow queen naomi dey victorious but dem fail dem fail as dem continue to dey fight queen naomi dem fail yami osolonga ewe make e no allow dem e no no allow dem because dis thing now e dey very very e no good wetin no good no good and see yourself na see yourself because dis things wey you dey do now e suppose to don change by now and eh, no be everyday everyday we go dey talk obi is a girl obi is a boy obi no be boy everyday everyday yes obi no be boy every day. but olori mariam don take wahala sew cloth you don hear wey person take wahala sew cloth olori mariam don take wahala sew cloth e like trouble pass food e dey sweet am eh eh my korekore pipo be dey hear say mariam be wan divorce the cabbie say me i don't even wait sef to carry the updates. come give una but e be I see say the thing dey shake my correct correct people, na this alleged information na dey hear o oh, dey say na straight from the palace of the Ooni of Ife me as i hear am na so as me say i still say make i still rush still package am come informate my correct correct people. also as una wetin una sef bin think about dis eh, particular one if you never like and share the video abeg like and share if you never subscribe to the channel and turn on notification bell abeg make you try do that one eh, me say I go endeavour to bring you more fresh and spicy updates as e dey drop na so i go still rush package am come still informate my correct correct pipo no forget o e dey important for you to like and share di video Eh, abeg if you also be queen naomi fan make you also dey put queen naomi for your prayer dat one dey important because di enemies wey queen naomi dey fight no be one no be two and na with prayer na we go take subdue all di evil plan of di enemy god no go shame us o i dey come with more updates